iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda david niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fidele turahera ku yerekeye igitero cy'iterabwoba ceje kuwa kabiri muri uganda umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guteresi ejo kuwa kabiri yaraneguye yivuye inyuma ibyo bitero by'iterabwoba byabaye muri icyo gihugu kuwa kabiri nyene guterese yarahujeje imiryango yabuze abayo yongera yifuriza abakomeretse gukira vuba bwango oni ivuga ko yizigiye ko abakoze ibyo bitero bazoshikanwa imbere y'ubutungane igipolisi cya uganda cyavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abantu batatu aribo bapfuye abandi mirongo itatu na batatu barakomereka muri ibyo bitero bibiri by'iterabwoba byakurikiranye ku mugwa mukuru wa uganda kampala ahandi havugwa impfu z'abantu mu karere ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo igitigiri cy'abapfiriye mu bwato bwazamye mu mazi mu ndwi iheze muri icyo gihugu bariyongereye gushika kuri mirongo ibiri na babiri ni nyuma y'aho ibindi biziga bikuriwe mu kiyaga kivu ejo ku munsi wa kabiri abategetsi bavuze mu ndwi iheze ko abantu umunani aribo bapfiriye muri ayo mazi igihe ubwato barimwo bwashwanyukamo kabiri ku munsi wa kane burimwo abantu hamwe n'ibidandazwa mu bantu ijana na mirongo ine na batanu bari muri bwo ijana na cumi n'umwe barashoboye kurokoka abandi barenga cumi ntibaramenyekana irengero umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yitezwe mu rugendo muri kenya kuri uyu wa gatatu ubushikiranganji arongoye aha muri amerika bwavuze ejo kuwa kabiri ko ari mu rugendo rutumbereye kuganira ku gukorera hamwe hagati y'ibyo bihugu bibiri hamwe no kurabira hamwe umuti ku bibazo bihanze akarere kenya iherereyemo ibi bibazo ni nko kurangiza intambara muri etiyopiya kurwanya iterabwoba muri somaliya hamwe no kuraba ingene ubutegetsi mfatakibanza muri sudani bwosubizwa abasivile uru rugendo rwa blinken muri afurika ruzomushikana kandi no muri nigeria ndetse na senegal ni urugendo rutumbereye kandi kwerekana ko amerika ifise uruhara runini muri afurika mu gihe iriko irahiganwa n'ubushinwa busa n'uburiko burigarurira uwo mugabane muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika abategetsi ba turukiya barahagaritse umugwizatunga samir handal yarondegwa cyane mu bakekwa kuba barishe perezida wa haiti mu kwezi kw'indwi uyu mwaka ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa haiti w'imigenderanire n'ayandi makungu claude joseph samir handal yahagaritswe ku munsi wa mbere akaba abaye uwundi mushasha afashwe muri uru ruhigi rw'abishe perezida juvenel moise mu gihe haiti ikiri mu bihe bya politike bitoroshe ubukene bw'ibitoro imigwi y'abagizi ba nabi basibanganije igihugu hamwe n'inzara yunyuwe na nyamugigima yabaye mu kwezi k'umunani yiyongereye ku gitigiri c'abandi mirongo ine bari mu minwe y'ubutungane mu bihugu bitandukanye ku isi bakekwa kugira uruhara mu iyicwa rya perezida moise ntibiragaragara nimba uwo mubwizatunga azoca arungikwa muri haiti aho abategetsi bibaza ko ariho yahuriye na christian emmanuel sano ari ku isonga ry'abateguye iyicwa rya perezida juvenel moise perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden hamwe na perezida shi jinping w'ubushinwa baragiranye ikiganiro kirekire ku kibazo cya tayiwane ibyo bihugu bibiri bimaze igihe kirekire bitumvikana ko icyo kibazo gishobora no kuba intandaro y'intambara abategetsi muri amerika bavuze ko perezida biden yerekanye ko inyungu za amerika muri tayiwane zohungabana mu gihe amahoro n'umutekano bitokubahirizwa muri icyo gihugu ni ikiganiro cyamaze amasaha atatu n'igice ibiganiro byabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo ubushinwa bubona ko tayiwane ari intara yabwo yayivuye ko kandi ikaba ibwirizwa kongera gusubizwayo muri kazoza
bigira imana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi ikoraniro mpuzamakungu rigira irya mirongo ibiri na gatandatu ku ihindagurika ry'ibihe ryamaze indwi zibiri ribera mu gisagara cya glasgow muri ecosse ryarangije ibikorwa byaryo ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye ryarangiranye n'amasezerano yumvikanywe ko n'ibihugu byari byitabye iryo koraniro abisaba gufata ingingo zihuta zijeje gutuma ubushuhe ku isi butarenga dogere imwe n'igice celsius ayo masezerano ngerageje kuraba urabona yuko inama zose zahabaye amasezerano nk'ayo yarahaba ariko kuyashyira mu ngiro wasanga ari ibintu bigoye nicyo gituma n'ubu ugerageje kuyaraba urabona neza yuko nta bintu biboneka agamije guhindura nk'ibyari bisanzwe bihari uyo ni Emmanuel niyo yabikoze ayoboye umugambi Greening Burundi Project ujejwe gutera ibiti mu Burundi mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka z'indagurika ry'ibihe igipolisi cya Uganda cyatangaje ejo kuwa kabiri ko amabomba abiri yaturikiye ikambara ku mugwa mukuru w'ico gihugu yahitanye abanya-Uganda batatu na batatu mu biyahuzi bakoze ico gitero mu gihe abantu mirongo itatu na batatu bakomeretse batanu muri bo bakaba bameze nabi cyane aturira amamodoka menshi atatangajwe igitigiri mu rwanda kuva ejo kuwa kabiri ikigo cy'igihugu cyitaho ubuzima rbc cyatanguje igikorwa cyo gukingira abanyagihugu basanzwe mu bigo bitegererwamwo imodoka amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini igipolisi cya uganda cyatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko amabomba abiri yaturikiye ikambara ku mugwa mukuru w'icyo gihugu yahitanye abanya-uganda batatu na batatu mu biyahuzi bakoze icyo gitero akomeretsa abantu mirongo itatu na batatu batanu muri bo bakaba bameze nabi cyane aturira amamodoka menshi atatangajwe igitigiri iya mbere yaturikiye mu micungararo y'ahakorera inama nshingamateka iya kabiri iturikira ku iduka rinini ryegereye ibiro bikuru by'igipolisi mu gihugu abashingamateka bari ku kazi basabwe bose gukinjura umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika geoffrey mutagoma yavuganye na bernard sabiti umuhinga mu by'umutekano na politike muri uganda by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga binini muri rusange yabanje kumubaza uko byari byifashe ikambara ku mugwa mukuru wa uganda inyuma y'icyo gitero ubu umujyi wa kampala ucecetsemo gake ukubuyeho abantu benshi bafite ubwoba nyine abenshi barimo baritaha kujya mu mago yabo reba na za rodiboroka nyinshi umujyi uraho ucamiye usangaho abasirikare aho ndi mu gice cy'umujyi ndimo reba abantu nabo barimo gukinga amaofisi bagataha kandi n'abarinda aho nkorera nabo bakababwira abantu ngo batahe bakaba bakingaho iki gitero kibaye hashize ibyumweru bike nanone habaye ibindi aho mu murwa mukuru wa uganda kampala abantu babyakiriye bate barabisobanura bate habayeho ibindi bitero ariko ibyo bitero byo bikaba byarakomerekeje abantu bake kandi igipolisi hamwe n'igisirikare bakaba bari baranzuye ko abenshi bari bari inyuma y'ibyo bikorwa ko bafashwe bagafungwa ariko igikorwa cy'uyu munsi ni cyerekanye y'uko buriya abo bantu bari gukora ibi bikorwa ko bagifite imbaraga kandi ko abenshi batari bafatwa icyo rero kikaba gitera abantu ubwoba bwinshi kuko unabizi ibikorwa nk'ibi ntaho biba bigendererwa kwica gusa ahubwo biba birimo n'iterabwoba noneho rero ubwo abantu bakaba bari kwibaza ngo ni kuki ubutegetsi butakoresheje biriya bitero bya mbere ngo bukore n'amani n'imbaraga kugira ngo bihagarike iki gitero cy'uyu munsi ni iyihe mpamvu ituma ibyo bitero byibasira igihugu cya uganda uganda yakoze iki ibi bitero kimaze kumenyekana yuko biterwa n'abantu biyita arayidi demokarati furanse bari mu kurwanira muri congo ariko bahoze intego yabo ya mbere yabangiye kuba iyo kurwanya ubutegetsi bwa uganda nuko rero gavumenti ya uganda iza kubarusha imbaraga isa n'ibirukanye mu gihugu birukira muri congo ubwo rero muri congo niho bari bamaze igihe bari kuva baraza gutera ibitero nk'ibi ubundi impamvu ituma bibasira gutera uganda ni kuko uganda ifite imirimo myinshi ikora muri uku kurwanya ibitero by'iterabwoba muri iki gice cya afurika kandi akaba abategetsi b'icyo kibina abenshi barishwe nanga bakaba bari gihome ndetse n'umwe mu bakuru bacyo ari hano mu gihome hano muri uganda none ukashyiraho no kuvuga ko uganda ifite abasirikare muri somaliya kumwe ku ntego zacyo rero kikaba gishaka kwerekana ko gifite ingufu yo gushobora gutera ubutegetsi bw'igihugu kuko babikoze uyu munsi kuko uje no kureba ahantu bateye ni ahantu rwose utaka batekereje ko babasha gutera bateye hedikota nangwa se igitebe gikuru cy'igipolisi cy'iki gihugu kimwe mu polisi siteshoni nkuru cyane mu mujyi w'i kampala ni icyerekana ko bashakaga kwerekana ubutumwa buvuga ko bashobora gutera aho bashaka hose ahandi bateye ni uruhande rwa pariyamenti aho itegeko nshinga yicara aho abadepite b'igihugu cya uganda bakorera iki kikaba kikwereka ko bashatse kwerekana ko nta gice cy'igihugu badashobora gutera ndetse n'icyo kiba cyuzuyemo abasirikare ko bashobora kugitera aho niho nakubwiriye nti iki gikorwa ntaho kiba kigenewe kwica gusa ahubwo kiba kigenewe no gutera ubwoba no kugira ubutumwa boherereza ubutegetsi bw'igihugu n'isi yose ujaniye hamwe bwana sabiti ibimaze kuba muri uganda bivuze iki ku hazaza h'umutekano w'icyo gihugu n'umutekano mu karere muri rusange
icyo na icyo nibwira ni uko kuko igihugu cya uganda kizwi nk'igihugu kiba gifite umutekano kimaze igihe gifite umutekano ujaniye hamwe mbega ubwo rero kije kumenyekana ko aba baterabwoba igihugu bashoboye kugitabangura igihugu gifite igisirikare gifite imbaraga nka uganda ni ikiba kimenyesha ko buriya n'ibindi bihugu bitwitoroye nabyo biba bitari sefu nangwa se biba biri mu kabi mu denja bwana bernard sabiti impuguke mu bya politike n'umutekano twavuganaga uri kampala mu murwa mukuru wa uganda urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze tugushimire joffre kuri icyo kiganiro mu rwanda kuva ejo ku munsi wa kabiri ikigo cy'igihugu cyitaho ubuzima rbc cyatanguje igikorwa cyo gukingira abanyagihugu basanzwe ikiza cya covid 19 mu bigo bitegererwamwo imodoka ni umugambi wiswe ikingize utegereje bisi idonido kuri iyi nkuru na asumta kaboyi iyi gahunda ireba buri wese wacikanywe n'inkingo zombi za covid 19 cyangwa se akaba atarafashe urwa kabiri mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri iki gikorwa cyabereye mu bigo abagenzi bategeramo imodoka hano mu mujyi wa kigali muri gare ya nyabugogo kimironko remera na nyanza iyi gahunda yatangiye kuri wa kabiri izamara iminsi itatu ijwi rya amerika ryageze muri gare ya remera dusanga abakozi ba rabisi bahubatse ma uhanyuze wese wifuza gukingirwa akabegera agatanga umwirondoro madamu clementine mizero umukozi wa rbc wari muri gare ya remera arasobanura uko igikorwa cyagenze muri gare harimo abantu benshi harimo abashoferi harimo abamotari abantu batandukanye bari mu ngendo dukeneye kugira ngo dukore outreach bose tubegere n'umuntu witambukira nta kibazo tumukingire akomeze activite ze nta kibazo turakingira umuntu wese guhera ku myaka cumi n'umunani kuzamura hari abari baracikamo ahanini ikintu turi gusanga cyabiteye harimo nk'abantu bamwe guhera ku myaka cumi n'umunani hagati ya cumi n'umunani na mirongo itatu hari abatari bumvaga ko biri ngombwa cyane ikindi hari nk'abandi bagendaga nko ku masantere do sante bagasanga wenda hari umurongo muremure se ngo ni abantu ba nyuma kugira ngo dukavaringe kigali yose ibirangiye benshi bikingirije mu bigo bitegerwamo imodoka wasangaga bari baje i kigali baturutse mu ntara nari nturutse mu karere ka ngororero urangeze aha ngaha rero kuko nari naracikanywe nari maze ubone bwo kunyura ngo nsanga mutangiye serivisi nayo nyura hano ku rwego kugira ngo nanjye bankingirwe uwa kabiri ndabyishimiye cyane kuko akanya nari narakabuze kujya kwikingiza uwa kabiri mpageze nk'iyo serivisi nkayibona kandi n'urugendo rwanjye nta kintu hindutseho biranshimishije cyane kugeza ubu abatuye mu mujyi wa kigali batarakingirwa ni bamwe bagendaga bumva amakuru batera ubwoba ku rukingo bagatinya kwikingiza baravugaga ngo zigira impinduka usanga bavuga ngo ngo na akuma ngo bashyiramo ngo nyuma ngo bikazazana impinduka abandi ngo ni virusi babatera nanjye nabanje gutinya nyine numva bavuga ngo wowe urwiteje ngo ahita ngo ahinduka inka ibi bikorwa byo gukingira covid cumi n'icyenda byabereye kandi no mu bigo by'amashuri abanza ayisumbuye na kaminuza mu gihugu hose madame adrienne mugore wera ayobora ishuri riri i remera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali yasobanuye uko abana bose bafite hejuru y'imyaka cumi n'umunani bamaze gukingirwa twebwe ntituronkomeye gusa abana rero ni batoya abenshi bari munsi y'imyaka cumi n'umunani abo ngabo bari hejuru ya cumi n'umunani nibo bose bagiye abarezi turi cumi na barindwi twese twarakingiwe abana nabo bari basigaye ni abo ngabo bagiye kwikingiza rwose ikigo cyacu kiraba ki- kirangije uretse abana batoya bataragera gukingirwa minisiteri y'ubuzima itangaza ko abacikanywe batangiye gukingirwa nyuma y'uko abagera kuri mirongo icyenda ku ijana bari bamaze gukingirwa mu mujyi wa kigali kugeza kuri uyu wa mbere minisiteri y'ubuzima itangazaga ko abantu miliyoni enye n'ibihumbi magana cyenda mirongo ine n'ijana na makumyabiri n'umwe aribo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo naho abagera kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana arindwi na cumi n'icyenda magana arindwi mirongo ine na bane bo bamaze guhabwa doze zombi leta y'u rwanda ivuga ko ifite intego y'uko umwaka uzajya kurangira abaturage byibuze mirongo ine ku ijana bamaze gukingirwa iteganya kandi ko mu mpera z'umwaka utaha wa makumyabiri makumyabiri na kabiri byibuze abantu mirongo itandatu ku ijana bazaba bamaze guhabwa doze zombi z'urukingo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikoraniro mpuzamahanga ngo rigira irya mirongo ibiri na gatandatu ku ihindagurika ry'ibihe ryamaze indwi zibiri ribera mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse ryarangije ibikorwa byaryo ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye ryarangiranye n'amasezerano yumvikanywe ko n'ibihugu byari byitabye iyo koraniro abisaba gufata ingingo zihuta zijejwe gutuma ubushuhe ku isi butarenga dogere imwe n'igice celsius ikoraniro rikurikira rigira irya mirongo ibiri n'indwi rizobera mu gihugu cya misiri mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rizoba rigenewe kuraba intambwe zizoba zimaze gushikwako navuganye na emmanuel niyo yabikoze umurundi ayoboye umugambi greening burundi project ugenewe gutera ibiti mu burundi mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zigeramiye kurushiriza ibihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi atangura avuga ico yibaza ku masezerano yashyizweko mu gisagara ca glasgow ayo masezerano ngerageje kuraba urabona yuko iyi ari inama ya mirongo irindwi na gatandatu ariko ku nama zose zahabaye amasezerano nk'ayo yarahaba ariko kuyashyira mu ngiro wasanga ari ibintu bigoye nicyo gituma n'ubu ugerageje kuyaraba ukayazingurura urabona neza yuko ah, ata bintu biboneka ah, agamije guhindura nk'ibyari bisanzwe bihari ku bwanyu mwibaza ko bitumwa n'iki kubera iki ibyo bihugu bitumvikana ngo bishire mu bikorwa ibyo vyemeye akenshi ni ibihugu bimwe bimwe biba bifise inyungu cyane cyane ibihugu biri imbere mu bisanzwe bihungabanya bya bidukikije dusanzwe twotegerezwa kubungabunga bivuye ku nyungu zabo kuko ibyinshi muri ibyo bihugu ni bimwe biduza ya myuka yonona nk'ikirere biciye mu mahinguro canke ibikorwa basanzwe barangura ari nka ya magazi ya peteroli ndetse n'ibintu biva ku makara n'ibindi rero ugerageje kuraba neza urabona neza yuko kudashyirwa mu ngiro kw'ayo masezerano biva ku nyungu z'aba na bariya anya badashyira mu ngiro ibyo baba bashize ku mukono kugira bikorwe muri aya masezerano ibihugu birasabwa kuba byagize intambwe bikazovuga intambwe bizoba bimaze gushika ko ikoraniro rizokurikira mu mwaka uza rizobera mu gihugu ca misiri muribaza mu mwaka uza ko hari ikizoba camaze gukorwa canke rizohera mu majambo nk'uko vyabaye imbere yaho ugerageje kuraba kuko aya masezerano iyo inama iheze barerekana ibigiye gukorwa ariko gushyirwa mu ngiro usanga ari ibibazo kuko ibihugu byose biba byagiye hamwe bikavuga ati dushyize kuri iki ariko harimo bimwe usanga byiyongera ntibikurikije ibyo biba byashyizeho rero turabona neza yuko aya masezerano bizogora kwaja mu ngiro turabirindiriye reka turindire hari ubwo ibi bihugu byokwikubita agashi kuko urabona ko isi igeramiwe n'ihindagurika ry'ibihe mu kurangiza muri make iyo proje yanyu umugambi wanyu mufise greening burundi wo gutera ibiti nk'ibi bihugu bisanzwe biri mu nzira y'amajambere bihanganye cyane n'izo ngaruka ah, nko gutera ibiti nka madagasikara yatanguye kubikora kugira ngo igerageze kugabanya izo ngaruka ku biberekeye muri iyo proje yanyu greening burundi muriko mukora iki muri make muri greening burundi nk'uko twabonye hirya no hino ukuntu ihindagurika ry'ibihe ribandanya ribangamira ibinyabuzima ndetse n'ubuzima bw'abanyagihugu atandukanye twashyize imbere y'uko dutegerezwa gukora kugira tugire icyo dukoze nk'uko turugwaruka ndetse duterere mu ihindagurika ry'ibihe kugira turigwanye mu burundi uburundi bwarahuye n'ibibazo bijyanye n'uko habaho ubugaragwa abantu baratemagura ibiti ariko ntibisubirizwe ndetse n'ibisata bitandukanye usanga bariko baronona ibiti ntibabisubirize rero ugerageje kuraba amashamba bavuga uh, yuko ibice birenga mirongo itanu ku ijana by'amashamba yarahahora mu burundi yahonye bivuye kuri uko kuntu ibiti bibandanya bibangamira rero muri green burundi twaciye dushyiraho umugambi wo kongereza bya biti byononekara ibiti twifuza gutera n'ibiti bya baba imiliyoni mirongo itanu ku kigero cya mbere tuzaba twihaye kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ariko ubu kugeza ino saha tuvugana ibiti bishika umuriyoni biramaze guterwa na green burundi kugira twongereze ibiti byahonye mu burundi ndetse dukingire bya bidukikije murakoze cyane turabashimiye murakoze rwose
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na cumi na kane banki nkuru y'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yarafunguwe itangira gukora bwa mbere ku mugaragaro yavutse ite nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana mu mateka yayo leta zunze ubumwe za amerika yagerageje inshuro nyinshi uburyo bwo kugenzura amabanki no gucunga amafaranga nako amadolari ku rwego rw'igihugu cyose ni muri urwo rwego nyine nk'uko tubisanga ku rubuga rwa banki nkuru ya leta zunze ubumwe za amerika inteko ishinga amategeko congress yashinze iya mbere na mbere mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe iyita bank of the united states ni ukuvuga banki ya leta zunze ubumwe yayishyize mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania wari umurwa mukuru w'igihugu icyo gihe banki ya leta zunze ubumwe za amerika yatangije imari shingiro y'amadolari miliyoni icumi miliyoni ebyiri zari iza guverinoma niyo yari ifite imigabane myinshi naho izindi miliyoni umunani zari iz'abantu bikorera ku giti cyabo benshi batandukanye ariko nta n'umwe muri bo by'umwihariko wanganyaga imigabane na guverinoma abenshi muri bo kandi bari abanyamahanga abanyamerika benshi ntibyabashimishije n'ubwo bwose aba banyamahanga batatoraga mu nama y'ubuyobozi ya banki congress yahaye bank of the united states inshingano y'ibanze yo gukemura ikibazo cy'idolari ryari ryarataye agaciro cyane bikomeye bituma n'ibiciro by'ibihahwa nabyo bihanika ku buryo bukabije niyo kandi yakiriraga guverinoma y'igihugu imisoro y'abaturage ikayibikira imari yayo ikayiguriza ikishyura n'imyenda yayo niyo yari ishinzwe no gukwirakwiza amadolari ku isoko ry'imari nyine no mu baturage mu gihugu hose congress yayihaye igihe cyo kubaho cy'imyaka makumyabiri kirangiye mu gihumbi magana umunani na cumi na rimwe congress yanze kuyongerera ubuzima iba ivuyeho mu gihumbi magana umunani na cumi na gatandatu congress yashinze banki nkuru y'igihugu ya kabiri nayo iyita bank of the united states nayo yari ifite icyicaro gikuru i philadelphia hari hakiri umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika nabwo kuyishinga byatewe n'ihindagurika rya hato na hato ry'agaciro k'idolari ibibazo by'ingutu mu bukungu bw'igihugu n'imyenda yari iremereye cyane guverinoma y'igihugu bank of the united states ya kabiri yatangije imari shingiro y'amadolari miliyoni mirongo itatu n'eshanu nayo yari mu maboko ya guverinoma n'abikorera ku giti cyabo congress nayo yayihaye igihe cy'imyaka makumyabiri itegeko rirangiye mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na gatandatu nabwo congress yanze kurivugurura bityo banki nkuru y'igihugu ya kabiri nayo iba ivuyeho leta zunze ubumwe za amerika yabayeho itagira banki nkuru kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatatu nako na cumi na kane turabigarukaho mu kanya ijwi rya amerika mu gihumbi magana cyenda na karindwi leta zunze ubumwe za amerika yahuye n'ibibazo by'ingutu bikomeye cyane rwose ku masoko y'imari n'amabanki hakurikiyeho impaka zo kureba ukuntu byahagarara burundu ku buryo burambye izi mpaka zagushije ku itegeko ryo ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na cumi na gatatu rishyiraho indi banki nkuru y'igihugu riyiha izina rya federal reserve bank bakunze kwita fed mu magambo magufi yafunguye ku mugaragaro rero bwa mbere na mbere ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane imaze kubona inyubako yayo fed ifite icyicaro gikuru mu murwa mukuru washington dc ariko ifite amashami yigenga cumi n'abiri atandukanye yicaye mu mijyi ya boston new york philadelphia cleveland richmond atlanta chicago st louis minneapolis kansas city dallas na san francisco buri shami rishinzwe uturere dutandukanye tw'igihugu itegeko riha fed inshingano zinyuranye zirimo gushyira mu bikorwa politiki y'imari ku buryo abaturage babona akazi kandi ibiciro by'ibicuruzwa ntibihindagurike kugenzura amabanki n'ibindi bigo by'imari bikomeye no kurengera uburenganzira bw'abaturage nko kugena inyungu ntoya ku nguzanyo gukora ku buryo urwego rw'imari rutajegajega no gukumira ihindagurika ku isoko ry'imari guha serivisi zitandukanye zimwe na zimwe guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inzego z'imari zo mu gihugu n'iza leta z'amahanga no gucunga uko igihugu cyishyura imyenda yacyo imari shingiro ya fed federal reserve cyangwa se banki nkuru ya amerika ni iy'amabanki yigenga yo muri leta zunze ubumwe za amerika ariko perezida wayo n'inama y'ubuyobozi bashyirwaho n'umukuru w'igihugu bakemezwa na sena bagenzurwa na congress guverinoma ishyiraho n'abandi bakozi bo hejuru ba fed itegeko rivuga ko fed igomba guha guverinoma inyungu zayo zose imaze kwishyura amafaranga yose ikenera mu mikorere yayo ya buri munsi no kwishyura inyungu ku migabane y'abanyamuryango abahanga mu by'imari amabanki n'ibigo by'imari bemeza ko fed ariyo banki nkuru y'igihugu ya mbere na mbere ikomeye ku isi kubera ko ibyemezo byayo bigira ingaruka no mu mahanga yose nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti banywanyi ni aha aya makuru y'aka kanya agarukiye mbwira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye
kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi